muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kiruhuko nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi hamwe na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc aya twayabateguriye kandi turayagezaho turi iwacu mu ngo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona ikaze muri aya makuru ya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho mu burundi nyine polisi irashinja abayoboke b'ishyaka cnl kwibasira abo mu yandi mashyaka abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica Pierre Nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi mu Burundi kandi uyu munsi wari uwa gatatu wo kwiyamamaza muri Niger ingaruka za virusi ya korona ku bana ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo ya roma aya makuru naho muyakurikire uko tuyabagezaho duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi muri niger gukingira abana indwara y'imbasa byarahagaze none yongeye kwiyongera fideli niyonga barabitubwira iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms ishyirahamwe oms rivuga ko abana babiri banduye umugera w'indwara y'ubukangwe yandukira cyane iryo shyirahamwe rimenyesha ko umugera utera indwara y'ubukangwe uzobandanya gukwiragira kandi ko bishobora kumugaza abandi bana batari bake mu gihe igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cahagaze mu ntango z'uku kwezi ishyirahamwe oms n'ayandi mashyirahamwe bikorana byatangaje ko byategerejwe guhagarika ibikorwa byo gucandaga gushika ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu iryo shyirahamwe rimenyesha ko iyo ngingo izotuma abandi bana bamugara kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe bisaba ko ibice mirongo icenda ku ijana vy'abana bakingirwa mu karere ka afurika uretse niger ibindi bihugu cumi na bine biriko bigerageza guhagarika ikiza c'indwara y'ubukangwe abategetsi bajejwe amagara y'abantu bari bategekanije kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri nyamara ico gihe carigijweyo incuro zitari nke kubera kitashoboye kubahirizwa hano muri amerika ubucuruzi n'imirimo rusange imwe n'imwe byatangiye gufungura nanone buhoro buhoro muri za leta zimwe na zimwe byari byarahagaze kubera virusi ya korona jeffrey mutagoma arakomeza atubwira ibindi kuri iyi nkuru abayobora zimwe muri za leta zigize amerika bari mu rungabangabo rwo guhitamo hagati yo kurengera ubukungu no kwigerezaho mu gikorwa gishobora gutuma ubuzima bwa benshi bujya mu kaga leta ya georgia yabimburiye izindi muri uku kwigerezaho ifungura imiryango y'ubucuruzi yategetse ko abantu bakomeza guhana intera mu gihe bakora imirimo basukura intoki bakanambara udupfukamunwa twabigenewe amazu afungurirwamo akorerwamo imyitozo ngororangingo n'asukura imisatsi ni bumwe mu bucuruzi bwafunguwe aho abantu bakorera barahatera imiti yica udukoko kandi bakabanza gupimwa ubushyuhe no kuzuza impapuro zitanga amakuru mbere yo gutangira akazi uburenganzira bwo gufata icyemezo cyo gufungura perezida donald trump yabuhariye abayobora za leta abo bari ku gitutu cy'ubusabe bwa rubanda rushaka gusubira ku kazi ngo babone ikibatunga ariko abaganga n'abashakashatsi baravuga ko kongera gufungura imiryango bishobora gutera akaga gakomeye kuko iki kiza noneho gishobora gufata abantu benshi kuruta uko byari bimeze mbere ndetse bikaba byagora cyane inzego z'ubuvuzi muri amerika abarenga miliyoni imwe bamaze kwandura iyi ndwara mu gihe yahitanye abarenga ibihumbi mirongo itanu na bitanu gutangira gushyira mu bikorwa ku mugaragaro amasezerano y'urujya n'uruza nta ntambamyi mu bucuruzi n'ubuhahirane ku mugabane w'afurika byasubitswe kubera ikiza cya virusi ya korona fideli niyonga barakurikirana iyi nkuru ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ahambaye ntirizotangura ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko byari bitegekanijwe ivyo bivuye ku ngaruka z'ikiza c'umugera wa korona wamukele mene umunyamabanga mukuru w'akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaji muri afurika avuga ko umuntu aravye ko ibintu vyifashe muri iki gihe amasezerano yerekeye ako karere adashobora gutangura gushirwa mu bikorwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka mene ntiyatangaje ikindi gihe amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji mu karere ka afurika azotangura gushirirwako mu ngiro akarere ayo masezerano yerekeye gagizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitanu vyo muri afurika karimwo abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu niko karere kanini cyane ku isi k'uruja n'uruza atantambamyi mu vy'ubudandaji kuva ishirahamwe rijejwe ubudandaji ku isi onc rishinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane wamukele mene arishimiye ko amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaji mu karere ka afurika azoruhira gushirwa mu bikorwa avuga ko ukwiyemeza ku vyerekeye ayo masezerano no kuyashira mu ngiro kw'abanyepolitike kuriho muri koreya y'epfo inkongi y'umuriro yahitanye abantu benshi mu nzu ikirimo kubakwa mu mujyi wa icheon abashinzwe kuzimya imiriro n'abatabazi barashakisha ababa barokotse eugenie mukankusi tubwire uko bimeze iyo nkongi y'umuriro yahitanye abantu barenga mirongo itatu n'umunani abandi barenga icumi bakomeretse uyu munsi kuwa gatatu nk'uko abayobozi babivuga umuriro wadutse ubwo abakozi barimo kubaka inzu y'ububiko mu mujyi wa incheon mu birometero mirongo inani uvuye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru sewuru abayobozi bavuga ko umuriro wakwirakwiriye vuba igihe abakozi bakoraga mu gice cy'inzu cyo munsi y'ubutaka kandi ko amaperereza arimo gukorwa kugira ngo bamenye icyateje uwo muriro abantu magana ane na cumi nibo boherejwe ahabereye iyo mpanuka barimo abazimya imiriro magana atatu mirongo itatu na batanu perezida wa koreya y'epfo moon jae-in yasabye minisiteri zose zibishinzwe gukora ibishoboka byose bijyanye n'ubutabazi bashyira hamwe ibikenewe byose nk'uko kang min seok umuvugizi wa perezidansi ya koreya y'epfo blue house yabivuze ibiro ntaramakuru yonhap byatangaje ko umuriro wazimye nyuma y'amasaha atanu
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu voa radiyo yacu mu ijambo rimwe ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi uyu wari umunsi wa gatatu wo kwiyamamariza amatora azatangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gutaha kwa gatanu mugenzi wacu desire hatungimana yakurikiye uko abakandida biyamamaje igikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu umukandida wa iprona gasito sindimwo yagikoreye mu gisagara cya bujumbura wasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko igisagara cya Bujumbura aramutse atowe gitegerezwa kuba mu vya mbere muri Afurika kubura umuyaga nkuba navyo bigasezererwa ubwa mbere ni uguhindura igisagara cya bujumbura kikaba kimwe mu bisagara vya mbere muri afurika nk'ibindi bihugu aho naho bihera ku mabarabara bigasubira ku mazu kugira ngo igisagara cya bujumbura gihindure ishusho uko twavutse ntitwogisiga uko tutagihinduye kuko ntacyo tuba twaramaze tuzo kubaka amabarabara meza mbere twemeye ko tuzogira amabarabara ane amwe aca hejuru y'ayandi tuzokwagura amabarabara mbere rya shusho ry'igisagara cyiza twabona tugiye kugishyira mu ngiro nimwaduhunda amajwi ikindi ni uko tuzogira uko dushoboye kose mu gisagara cya bujumbura ntihazosubire kubura amatara n'amazi uwariko araserukira umugambwe w'abadasigana iprona ari muri icyo gikorwa mu gihe bamwe mu bo basangiye umugambwe bagaragaje ku mugaragaro ko bagiye gushyigikira umukandida wa sndd fdd undi yakoreye imyiyamamazo yiwe mu gisagara cya bujumbura ni uwigenga francis rohero kubwiwe urwaruka rwo mu burundi rukwiye kumenya ko arirwo rutegerezwa guhindura ibintu yabamenyesheje ko gutwarwa nabi bamazemo imyaka babishatse bishobora guhinduka umurongozi atazi kwiyumvira ingene uzakuvugwa atiyumvira ingene uzokwiga atazi ko uzokenyera buruse kugira ubikore uwo ntashobora kuba umurongozi w'iki gihugu ndasabye abakiri bato muri iki gihugu mubihakanye kandi mubibyine n'abandi bose bafashoye gusa ngaha ntidushobora kubaho dukwegera ko ngo uwo ari we wese yodurongowe ntibishoboka nimba mutabyiyumvamwo murabandanya iyindi myaka amajana n'amajana no kwa guko mwari mumenyereye nimba tubishe turiko turarondera mwese ndabasabye umwe wese yigira inama kuko uno munsi agira ati ntibishoboka ntibishobora kubandanya uko byahora iteka ryacu iteka ryawe canje ibaza ikibazo usubire mu bibazo kandi iteka ryawe canje ndabasabye muri kira burundi urunani ruserukiwe muri ayo matora na domisiyano ndayizeye yahoze arongoye uburundi bashira imbere kurwanya ruswa kuko ari isubiza inyuma igihugu turashaka rwose yuko iyo ngeso ya ruswa iyo ngeso ya ruswa ibi yo mu bakozi ba leta aha rero sinyiriwe ndavuga ibyo kwibarabara birakwiye kuvaho hariho ibihugu byitunganije ku buryo bene ibyo bintu bitabaho birashoboka rero muti wewe ntuje uzobishobora gute uzobishobora nyine kuko burya nama nabivuze akarorero kabi kava hejuru nabivuze ngira ngo mbisubiyemo izi ngendo za ruswa izi ngendo zo kunyonora izi ngendo zo kwiba ibigega bya leta n'iki hangariya kure juu kuko iyo wamenyereye gutyo ushobora gutanga gasoko domisiyoni ndayizeye ikindi abona gikwiye gukosorwa n'abajejwe umutekano be n'abacamanza bigenza nk'abanyepolitike kandi amategeko atabibarekurira ivyo vyose amenyesha ko bitegerezwa guhinduka umwe wese akamenya ico ajejwe harakenewe rero yuko nibi vyerekeye abapolisi abasirikare nibatubungabungira amahoro n'umutekano ewe ndabivuge ndabisubire nibashaka baze bankubite hoshe umuntu afise inkoho iyo ashavuye iyo agushavuriye acaza kwikora hariya vuba kandi ari we wayimuhaye ibyo twarabihaririye karahava iyarusha nicyo gituma twavuze tuti abantu bajejwe gutunganiriza abanyagihugu bari muri izo nzego kuvuga yuko nabo badafise umutima barawufise barafise aho bakunda nibahakunda ariko bareke kubigendera mu banyagihugu nkamusanga akana akavuga ngo udatwenga atakumena nico twasavye n'abajejwe ubutungane mwamenya ko uno munsi gwa saa gato w'umugambwe senel yiyamamarije mu ntara de nawo ukaba wakoranije abanywanyi babo bo mu ntara za karusi igitega na mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya hagati mu gihugu desire hatunyimana kigali ijwi rya amerika muri iki gihe cyo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi gutaha mu burundi polisi y'igihugu irashinja abanywanyi b'umugambwe cnl araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru mu itangazo igipolisi cy'uburundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kiriko kiragenda ariko cashize ahabona zimwe mu nyifato kivuye mu ntara ya ngozi ahari umukuru w'umugambwe cnr haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ubushikiranganji buteye ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko abajejwe umutekano baratinda baratabara ivyo rero nivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe c'isaha umunani n'iminota mirongo itatu bamufatira aho bita iburengo nabo nyene bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa vyabo vyo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo vy'uwa mbere ipolisi kirahaba kiraheza kiratabara igihe c'isaha cumi na zibiri z'umugoroba naho abo banywa nyene baranyuruje abandi bashika kuri batanu aho bita kwa hambari abajejwe umutekano barashoboye gukurikirana nabo nyene barashobora kubagarutsa hariho n'uwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo muri bo nyene nk'igihe c'isaha icenda kuri stade bamwagiriza yuko ngo yoba yariko arafata amafoto ikindi ubushikiranganji bugaya ni mw'ijambo ryashikirijwe n'urongora umugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye eh, abanywanyi biwe kurwana n'abandi banywanyi ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwasagirizwa yashikirije kuwa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya ngozi basanzwe bavukamwo we na perezida nkunziza uwo munsi yagize ati narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese niwe amenya napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana azoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aha barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomboremo za mbonerakure zibatangire ngo nimuje mu myamamazo yanyu banyakwaba mujejwe umutekano ejo mukumva imbonerakure yitambitse imbere y'abantu babuza kuja mu bikorwa vyabo vya propaganda bagashira nako bagakubitana ntimuze muvuge ngo babi n'abaseneri ndavyemanga n'ivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuza uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka ntimuze muvuge ngo n'abaseneri babi nkurikiye ahumuriza ko ibintu bitazogeraho tukaba mu bushikirangaji bw'umutekano tubu- tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba kuko abajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano ico twebwe tubwira abarundi bose harimwo n'abo banywanyi biwe yabwiye ivyo hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu kigiye kumutera ingorane hari ikintu kigiye kumwo- kumwononera ibikorwa arimwo vya bivyo vyo kwiyamamaza canke ibindi abonye yuko hari amategeko ariko ararengwa aca yitura ababijejwe kuko inzego zibijejwe zirahari abapolisi barahari abasirikare barahari ubutungane burahari abo bakozi ba leta amakosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavuganwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku vyerekanwa n'igipolisi no ku munsi w'ejo hariho utu- inyifata imwe imwe yagiye ribonekeza nayo nyene twotera ivyatsi aha ni nko ku misozi ya kigangabuko na kinyinya aho abanywanyi b'uwo mugambwe nyene eh, cnr bakubise bagomba kuyica abanyagihugu babiri uwitwa nyandwi eri n'uwitwa ndayisenga terence bari biviriye mu mirima ku bikorwa vyabo vya misi yose batari no muri ivyo vyo kwiyamamaza ahandi ni ku misozi ya mbasi na bwitoyi muri komine ya tangara ni mu ntara ya ngozi aho ejo nyene igihe c'isaha icenda abanywanyi bakeya b'umugambwe sndefdd n'ab'umugambwe senere bagwanye ku buryo hariho ba bo mu mugambwe senere bashika kuri batatu n'umwe wo muri sndefdd bakomeretse igipolisi caciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimwo babiri bo muri cnr hamwe na batatu bo muri sndefdd umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko hari n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe senere vyahaswe kuburabuzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya bujumbura aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo turetse umugwiseni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora abatavuga rumwe nabo mu gihe c'amatora n'imyiyamamazo iyi miyamamazo iriko iba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa ingwara ya korona mu burundi naho mu bitaro hasigaye cumi kuri cumi na batanu bamaze kuyandura muri ico gihugu harimo umwe yahitanye ivyerekeye kutegerana no kudakoranako mu mamitingi ntivyubahirizwa nk'uko bibonekera ku mafoto akwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga ijwi rya amerika ryabonye eroge wurikaneza ijwi rya amerika mu rwanda iperereza ryakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha rib ku birego byari byatanzwe n'impunzi zavuye muri libiya zicumbikiwe mu nkambi ya gashora ryagaragaje ko babeshye ntawabahohoteye asumita kaboyi yaduteguriye inkuru amakuru yo mu nkambi ya gashora yagira hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa twitter n'umwe mu mpunzi zaturutse muri libiya witwa andre gang uyu nta wundi mwirondoro we wari uzwi icyo gihe ubutumwa bwe yanditse agira ati impunzi zavanywe muri libiya zicumbikiwe mu nkambi ya gashora mu rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi y'imyaka cumi n'itandatu ukomoka muri eritreya ubu butumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ahagana saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ane kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze uwanditse ubu butumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha ishingiye ku iperereza ryakozwe na ribu minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko nta hohoterwa uwo mwana yakorewe ku mubiri ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko nta hohoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda olivier kayumba ati impunzi zirabeshya twavanyemo amasomo ni uko ziri uzi zifite ko zishaka gukabya inkuru ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo ni ukubeshya cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi eh, ni ibintu bihanganira mesaje twaranayibahaye na mbere ubungubu mesaje irimo iratangwa kugira ngo ibyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu ni uburenganzira bwabo ariko bitari ibyo gushakisha gushakira mu bundi buryo bwo kubeshya minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimburira ahandi umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo ribu yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye ntawe uzakurikiranwa muri bo amakuru dufite muri ribu ni uko batari gukurikirana ikizakurikira ni ugukomeza kubigisha kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora Tura- turabaganiriza tubumvisha ibyo ibyo bagomba kubahiriza nabo bugomba kubungabungwa niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha tugakurikirana uwamuhohoteye ariko niba ntawe nabyo ntakomeze ku- ku- kubibeshyabeshya ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi magana atanu yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe Addis Abeba hagati ya guverinoma y'u rwanda umuryango wa afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr iyi nkambi ya gashora icumbikiye impunzi zavawe muri libiya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i burayi ariko zibura uko zirenga inyanja ya mediterane umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya gashora habarirwa impunzi zisaga magana abiri mirongo inani abasaga makumyabiri bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i burayi asunta kaboyi ijwi ry'amerika kigali leta ya uganda yabujije amakamyo ku mihanda imwe n'imwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru ya mugenzi wacu inyashiyusi bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda abanyayuganda benshi basabaga ubutegetsi kuba bahagaritse imodoka z'ikamyo zituruka mu bihugu by'ibituranyi kwinjira mu gihugu dore ko ubu abazitwara aribo basigaye basanganwa uburwayi bwa covid cumi n'icyenda kubera ko mu gihe gisaga icyumweru ari nta munyagihugu n'umwe wari wasanganwa ubwo burwayi bivuze ko abo bashoferi b'abanyamahanga aribo barimo kubuzana ubu ngubu ariko kuri perezida museveni ngo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kwaba ari ukwica iby'ubutunzi bw'igihugu uh, stopping the cargo is suicidal. I say it is suicidal because if we, if we stop now, how will our coffee move?
ati guhagarika imodoka zikorera ibintu ni nko kwiyahura kuko ubu se tuzihagaritse ikawa yacu yagera gute mu isoko icyayi pamba amata sima ibigori isukari muzi neza ko muri kenya bak- bakoresha isukari yacu nyinshi cyane kandi no muri tanzania barayikeneye ibyo byose bikeneye imodoka nini ibyo byose bikeneye imodoka nini kandi natwe hari byinshi dukura hanze ubwo se twabibona dute Uh, How about our own things which we need?
museveni wagezaga ijambo ry'inshuro ya cumi na gatatu ku banyagihugu rifashe ku cyorezo cya korona yavuze ko izo modoka zigiye gukomeza ariko ko bitandukanye n'amabwiriza ya mbere ko zagenderamo abantu batatu kuri ubu yahinduyemo kugira ngo zije zigenderamo umushoferi wenyine kandi ko akwiye guhagarara ahantu hateganyijwe n'ubutegetsi honyine ko adakwiye gucumbika mu ihoteli cyangwa mu rugo rw'umuntu ahubwo ko agomba kurara mu modoka ye aho azacungirwa umutekano aya mabwiriza akaze kuri abo bashoferi akaba ari mu rwego rwo kubakumira kugira ngo bativanga na rubanda museveni kandi yongeyeho ko hari ingamba zigiye gufatwa n'abaminisitiri bashinzwe iby'amagara y'abantu ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba zo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi bamwe baba banduye korona I had a, a- a long discussion with His Excellency Kenyatta on the phone.
ati nagize ikiganiro kirekire na perezida kenyatta wa kenya hamwe na paul kagame w'u rwanda na pombe magufuri wa tanzania n'ubwo we twaganiriye ibindi birebire e, ku kibazo cy'abatwara imodoka z'imizigo perezida kenyatta na perezida kagame bemeye ko abaminisitiri bacu bashinzwe iby'amagara y'abantu bategura ingamba zihuriweho n'ibihugu byacu byose zo gukemura icyo kibazo abo bashoferi bashobora no gukorerwa ibipimo by'ubuzima kabiri mu kwezi kumwe kuko iyo baje benshi ku munsi imodoka zinjira muri uganda ziturutse muri kenya zigera ku bihumbi bitatu nubwo haba hari ibihumbi icumi by'abashoferi muri afurika y'uburasirazuba birashoboka ko bose bapimwa kabiri buri kwezi They can be tested two times a month.
kucyo kuba hakoreshwa ubundi buryo bwo gutwara imizigo butari izo modoka perezida museveni yavuze ko ingendo za gari ya moshi iz'ubwato bunini ndetse n'iz'indege zitwara imizigo bitaratera imbere neza mu karere kose bityo akaba izo modoka zigikenewe There are parts of, of Africa where there's no railway now. Wi- Within Kenya, within Uganda, within Tanzania.
ati hari ibice bya afurika aho bataragira inzira za gari ya moshi M- muri kenya uganda na tanzania izo nzira zirimo n'aho zononekaye kuzisana byakoroha ariko nko muri kongo ntaziriyo kandi ni abantu bacu bakoresha imihanda yacu n'izo modoka ntabwo twabateragirana rero kugira ngo bapfe kandi natwe turabakeneye cyane kuko bagura ibintu biva mu nganda zacu nta gari ya moshi ijya muri sudani y'epfo ndetse no mu rwanda bivuze ko n'ubwo ubwo bundi buryo bwaba buhari kuri ubu ntacyo twakora ngo gitere imbere hatariho izo modoka nini zo gutwara imizigo We cannot do away without the cargo, the, the, the lorry.
kuva mu kwezi gushize aho icyorezo cya korona cyagaragariye mu gihugu hamaze kubonekamo abantu mirongo irindwi n'icyenda banduye iyo ndwara kuri abo mirongo itanu na babiri akaba bamaze gukira no gusezererwa mu mavuriro atandukanye kuri makumyabiri na barindwi bakiri mu mavuriro umubare munini ni uw'abanyamahanga ari abo bashoferi batwara amakamyo Museveni yavuze ko mbere y'itariki itanu z'ukwezi gutaha aho gahunda ya guma mu rugo yagombaga kugarukira azongera gutanga ijambo atangaza ingamba nshya zijanye no kurekura abantu bagatangira kuva mu mago yabo bakaja ku kazi anga ariko ibi bizashingira ku bushakashatsi burimo gukorwa ubu ngubu na minisiteri ishinzwe iby'amagara y'abantu kumenya uko iby'icyo cyorezo byifashe mu gihugu cyose ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iratabariza abana bakiri bato hakiri kare yemeza ko bashobora kwandura virusi ya korona ku bwinshi n'ubwo kugeza ubu iyi ndwara ifata cyane cyane abantu bakuze ni inkuru ya henry ridwell uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza turayigezwaho na venuste nshimiyimana nawe uri muri ibi biro mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa aho icyorezo cya virusi ya korona cyatangiriye amashuri aritegura gufungura abana bagera kuri miliyari imwe n'igice ku isi yose ntibakibasha kujya ku ishuri umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko ingaruka ku bana zitabarika Joe Becker ni umukozi wa Human Rights Watch more and more children are going to be left without parents abana benshi bazaba imfubyi kandi twarabibonye igihe cya ebola na sida muri afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa sahara ko iyo abana babaye imfubyi ariho bibasirwa n'ababajyana mu busambanyi mu buretwa n'ibindi nk'ibyo icyegeranyo giheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo cyerekana ko abantu bagera kuri miliyoni magana abiri bashobora kuzabura akazi kubera iki cyorezo twongere twumve joe becker ni umukozi wa human rights watch aragaruka ku ngaruka iki cyorezo kizagira ku bana
uko ababyeyi bazabura akazi cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nibwo abana benshi bazishora mu mirimo y'uburetwa kugira ngo bacungure ababyeyi ni nako kandi abana b'abakobwa bazihutira kurongorwa bakiri bato kugira ngo bave mu rugo hakiri kare bityo borohereza ababyeyi muri iki gihe hirya no hino ku isi hubahirizwa gahunda ya guma mu rugo abana bari basanzwe batunzwe no gusabiriza idakari muri senegali bari mu gihirahiro umwe muri bo witwa bambasek aratabaza
mbere y'icyorezo cya virusi ya korona abantu baduhaga ifunguro ariko kuva indwara yaduka abantu batinya kutwegera kubera kwirinda ntibakitwitaho mu bihugu bikize abana bakomoka mu miryango ikennye ntibagishobora no kurya saa sita urugero ni ishuri riri mu mujyi wa new york ryatangiye kugaburira abarituriye bose bashonje raylin riviera ni umunyeshuri muri new york high school
ibintu birakomeye kubera ko nta kazi gatuma tubona ifunguro nta kundi turya ibyo duhawe hari kandi amakuru avuga ko abana badahabwa inkingo uko byari biteganyijwe kubera ko ibigo by'ubuvuzi biha umwanya wa mbere abarwaye virusi ya korona umuryango human rights watch urasaba za leta gushyira abana muri gahunda ziteganya yo kurwanya virusi ya korona zikibanda cyane ku burezi bakomeza guhabwa kandi zigatera inkunga abaturage batishoboye venuste nshimiyimana na ijwi ry'amerika londres venuste nshimiyimana urakoze ni kuri iyi nkuru yawe dushorejeho aya makuru inshuti zacu banywanye b'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama